Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Radio Izwi ya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Miriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo muri aka kanya. Mu Rwanda kuri uyu w'Imana inzego z'igisirikare mu ntara y'uburengero bw'igihugu zerekanye abagabo bane zivuga ko bakurikiranwa ku vyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu.
u rwanda ruragutuze u rwanda rwaha umutekano u rwanda ruragushakira iterambere u rwanda umuntu utabasha guhaguruka arabona inkunga y'ingoboka uko igihugu cyishoboye ikintu dushaka ni turashinja iki leta yawe
uyu ni alphonse munyantwari ayoboye intara yo mu burengero bw'u rwanda avuga ku barondera guhungabanya umutekano w'igihugu kuva ku munsi wa gatanu gushika kuri uyu w'imana abagize ibiro bikuru vy'urunani senared tutavuga rumwe na leta y'uburundi bari bakoraniye i kampala muri uganda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho kuri uyu w'imana inzego z'igisirikare mu ntara y'uburengero bw'igihugu zerekanye abagabo bane zivuga ko bakurikiranwa ku vyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu birimwo na grenade iheruka gukomeretsa abanyagihugu bane mu gisagara ca kamembe abafashwe bose baremera uruhara mu bitero bitandukanye bakavuga ko batumwa n'abayobozi b'umugwi wa fln FLN, FLN baba mu gihugu kibanyi ca Kongo umenyesha amakuru wacu Temistokle Mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru mu myenda yabo isanzwe baziritse amapingu ku maboko batatu mu nkweto zo kogeramo za kambambiri na rugabire undi muzi ngozi z'umukara niko aba bagabo bagejejwe imbere y'itangazamakuru n'abaturage barinzwe cyane n'inzego z'igipolisi n'igisirikare bose ku maso no mu mvugo wabonaga ko bakomeye nta kibazo cy'ubuzima bafite aberekanywe bose uko ari bane basanzwe ari abaturage b'umurenge wa mururu w'akarere ka rusizi banahakoreraga imirimo itandukanye irimo iy'ubucuruzi n'ubucukuzi bwa kariyeri umukuru muri bo afite imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko naho umuto afite mirongo itatu n'itatu herekanywe kandi imbunda enye magazine zazo esheshatu gerenade enye n'amasasu bivugwa ko abo bakoreshaga mu bikorwa byo guhungabanya umutekano bose baremera uruhare rwabo mu bitero bitandukanye birimo n'icya gerenade iheruka guterwa mu mujyi wa kamembe rwagati mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'icyumweru cyashize ahakomerekeye abantu bane aba baravuga ko ibyo babikoze nyuma yo guhura n'abayobozi b'umutwe wa FLN babahaye imbunda gerenade n'amasasu banabigisha uko bikoreshwa nyuma yo kubaha amabwiriza y'uko bagomba kubikora uwitwa batakamba jean beriki masi w'imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko bivugwa ko ari we wabimburiye bagenzi be kujya muri uwo mutwe ndetse akanashingwa kubika imbunda n'amasasu bazajya bifashisha nk'uko abisobanura igitero nari ndimo ni icyo mu rubondwe haje imodoka z'inyarwanda zirimo abantu hari n'abakongomani n'uyoboye utuyobora muri kongo witwa pasi ariko batubwira ko ziturasa imodokari irimo abantu ziri kuvuga ko zari nyinshi noneho zikaza zirimo abantu amatagisi iki kandi babujijwe kurasa imodoka zirimo abantu bategereza rero ikamyo ikamyo ije bayirasaho barashe ku ikamyo noneho ikamyo iragenda ubwo nta kindi twakoze twahise tugenda zari imbunda ebyiri abo muri kongo rero bahita basubirayo ibikoresho ndabisigarana uko babasobanuraga uko binjiye mu mutwe wa FLN nuko bagiye bagaba ibitero wabonaga amarangamutima y'abaturage azamutse bamwe bakimyoza abandi bagakomera aba bavuze ko mu mabwiriza bari basa ahantu hatandukanye harimo ku biro by'inzego z'ubutegetsi cyangwa se ahandi hahurira abantu benshi mu rwego rwo kugaragaza ko mu gihugu nta mutekano uhari kuri buri gikorwa bakaba bari bemerewe amadolari y'amerika ijana buri umwe ndetse ngo hari n'ayo bari bamaze guhabwa nk'uyu ati batwumvisha ko bazaduha amafaranga menshi tugakira cyane ko ibyo gufata igihugu byo kwabo ngewe ko navuye imbaraga zabo nari nahabonye ukuntu hameze mbona bidashoboka ariko nkumva nikenereye amafaranga ni ubwo buryo naje kugeraho umusaza avuyeyo atuzanira amadolari ijana ijana aduha amadolari ijana ijana batubwira ati ariko nubwo tubaha amadolari ijana ikindi gikorwa mugiye gukora kirenze nicyo uzabaha amafaranga menshi afatika ni ubwo buryo bapanze igitero cyo kujya kurasa mu mujyi mu bugarama no ku murenge tugakorerwa icyarimwe ubwo bampanga mu mujyi wa kamembe bambwira ko intumbero ari ugutera gerenade mu isoko hagati ibyavuzwe n'aba biyemerera kugira uruhare mu bitero bitandukanye muri rusizi byazamuye amarangamutima mu baturage barimo n'abangirijwe ibyabo aba bagabo bagaragara ahangaha nanjye ndi mu bantu bahemukiye ninjye batwikiye imodoka ariko ikintu kinshimishije mu bintu byose n'ubwo bayitwitse ni uko mbabonye ari bazima uwitwa matakamba we arayimpa ubuyobozi bumfashije nta kundi nari mfite abasaza banjye babiri batwaraga ibikamyo bankundaga kubi jenoside yaraje irabantwara none kubona abaturanyi nk'aba ngaba babasha kugarura amateka nk'ariya yabaye mukongera kugira ngo abanyarwanda bongere baze bicane imana yo mu ijuru ibababarire gusa inzego z'ubutabera nizijya mu bitabo biraba amategeko bwana munyantwara rufonsi uyobora intara y'uburengerazuba akaba yabajije aba baturage icyo bashinja leta gituma bamwe muri bo bishora mu bikorwa bihungabanya umutekano w'igihugu u rwanda ruragutunze u rwanda rwawe umutekano u rwanda ruragushakira iterambere u rwanda umuntu utabasha guhaguruka arabona inkunga y'ingoboka uko igihugu cyishoboye mu bantu ijana makumyabiri na batanu leta ibarihira ubwisungane nyakubahwa perezida paul aduha inka araduha imihanda aravuga ati amashanyarazi ntazarenze makumyabiri na kane buri munyarwanda ataragira amashanyarazi n'amazi we ikintu dushaka ni iki turashinja iki leta yacu turayishinja iki niba hari n'icyo tuyishinja iyo twahuye tujye tukivuga inzego z'igisirikare zivuga ko kwereka aba baturage abafashwe biri mu rwego rwo kubasaba gushishoza ngo bafatanye nazo mu kubungabunga umutekano generali majoro kagame alexi akuriye ingabo mu ntara y'uburengerazuba ubuyobozi bwanyu bukunda bubakorera barashaka kubereka yuko ibi ngibi ibyinshi bikorwa n'abantu baba barimo batabifuriza ibintu bizima turumvikana umuntu uwo ari we wese rero uri mu giturage mutazi cyangwa se waturutse kongo afite umugambi wo kubagirira nabi urwo ni uruhare rwanyu kumufata no kumugeza ku nzego inzego z'ubutegetsi ntizasobanuye neza uburyo aba bantu bafashwemo ariko bivugwa ko batawe muri yombi binyuze mu mikwabu yari imaze iminsi ikorwa n'inzego z'igisirikare n'igipolisi bose uko ari bane nyuma yo kwiyemerera uruhare mu bitero byagabwe basaba imbabazi ubutegetsi na bagenzi babo nibutse ko wari umuvugizi w'umutwe wa FLN aba bavuga ko ariwo wabatumaga Majoro Calixte Nsabimana Sankara ari mu maboko y'inzego z'ubucamanza bw'u Rwanda n'ubw'urubanza rwe rutaratangira kuburanishwa mu mizi Temistokle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda urakoze temistokle kuri iyo nkuru kuva ku munsi wa gatanu gushika kuri uyu w'imana abagize ibiro bikuru by'urunani senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi bari bakoraniye i kampala muri uganda umuvugizi w'urwo runani yabwiye ijwi rya amerika ko bariko barabira hamwe ukugene bazo kwitaba amatora yimirije avuga ko bazotanga n'umukandida wabo vuba umumenyeshamakuru wacu pierre clave niyo nkuru aratubwira ibindi kuri iyi nkuru iyo nama y'ibiro nyobozi vy'urunani senarede rurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye i Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitanu gushika kuri uyu wa Mungu itariki mirongo ibiri n'indwi yakoranije abavuye mu Bubirigi abavuye mu bihugu vy'akarere ka Afurika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi Onezime Nduwimana umuvugizi w'urwo runani senarede yabwiye ijwi ry'Amerika ko intumbero nyamukuru kwari ukuraba ingene bokwisuganya bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamwo yamara kugira ngo bagitabe hari ibyo basaba ko byokugwa mu nzira twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kandi dufise ishaka ryo kuja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twaniyemeje kandi yuko ayo matora tuzojamo nk'urunani turafise ibyo dusaba na cyane cyane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babugira kumwe atawucinyije uwundi tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose tugasaba kandi cyane cyane ko abantu b'abanyepolitike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'imigambwe cyangwa abandi aha tuvuga nk'abahuza umugambwe cndfdd basa n'abo ubutegetsi budashaka kubona ibyo dufatira kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye ko tuja guheraheza ibiganiro twe twagize i nairobi ko twobarungikira abagenda ariko dushizemwo abahuza mu mugambwe cndfdd baca bashacoba abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abaserukira mu kibanza c'umukuru w'igihugu baciye bagena anise niyo nkuru yahora ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira urwo runani mu gihugu c'u Burundi mu minsi yeze haravuzwe ko uwo anise niyo nkuru canke utwara urwo runani Jean Minani kwa rumwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza c'umukuru w'igihugu nabajeje umuvugizi wa Sanared ko kurungika anise niyo nkuru mu Burundi atobara amayeri yo kumugena nk'umukandida wabo mu kibanza c'umukuru w'igihugu abo tuzobambukira hanyuma ruzokwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke abaza kwitoza mu bibanza bitandukanye abo bamaze bamenya hanyuma mu minsi iza umushingantahe aniseti niyo nkuru ngira ngo ntawe mwitiranya arafise ibindi ahamagariwe na cyane cyane Eh, gusanga abandi bari mu runani eh, senarede bari mu burundi basanzwe bakorera mu burundi kugira ngo urwo runani rubandanye rutera eh, rutsimbatara mu gihugu cy'u burundi kandi turamushimiye eh, kubera kuko yagize izo nguvu kumva ko yogenda mu gihugu cy'u burundi akabanayo n'abandi naho ibihe mubona bikigoye adufatira ko nk'abo bamenyeshamakuru bagipfungwa abanyepolitiki batururigwa eh, n'ibindi ariko eh, ntaho bihuriye n'ibyo by'abakandida kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uku kwezi barungitse integuza mu gihugu anise niyo nkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu vyifashe n'ingene bagenzi we botahuka we n'uwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ibikorwa vy'imigambwe itandukanye ijwi ry'amerika ryaboneyeho akaryo ko kubabaza aho bose bazotahukira Eh, ku bisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro ibintu nibije mu buryo umutekano kuri bose uboneke baze twumvikane mu gutaha yaba ibikunda twofasha indege imwe tugashikira rimwe koko nk'abantu bafise eh, umugambi nico bafunditse kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu c'u Burundi rero umwanya ari wo wose eh, hagize igihinduka tuzoca tumanukira rimwe twese abo banyepolitike hari ibimenyetso babona ko bidahumuriza mu gihe atari amezi umunani asigaye ngo amatora bifuza kujamwo abe ni nk'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane n'umushoferi b'ikinyamakuru cigenga iwacu basaba ko bofungurwa atagisabwe twarashoboye kandi kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abamenyeshamakuru bamaze iminsi mu gasho bazira ubusa bidutera amakenga ko turabona ko umenga nta shaka ryo kugurura igihugu kibe nyabagendwa amatora agende neza bafise uravye uko bitwara turasaba ko ababishoboye abamenyeshamakuru aba inshuti z'uburundi ibihugu akarere abarundi ubwabo bogerageza kugondoza eh, bajya bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi atawajya wangura atawurenganije uwundi abatari bake mu batanguje ubwo runani senarede baherutse kurutera kagere bashinga urundi rwabo bise sefor arusha nabo bavuga ko baharanira ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya arusha yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazokwitaba ayo matora bagiriza mbere abasigaye mu runani senarede ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora yimirije urunani senarede rwo rwemeza ko ivyo bitabaca intege Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru abahinga mu bijanye n'uko abantu biyumvira bavuga ko kuba abavyeyi batakigira umwanya uhagije wo kwitaho abana babo ari imwe mu mpamvu zikomeye zituma abana basigaye bategwa indwa- inda bakiri bato mu Rwanda abavyeyi bo bavuga ko atako batagira ahubwo abana bananiranye muri iki gihe asumta kabuye araduha ibindi kuri iyi nkuru hashize iminsi inzego zinyuranye z'igihugu zigerageza gushakisha icyakorwa kugira ngo ikibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato gicike benshi bagiye batanga imiti inyuranye irimo guhana bihanukiriye abantu bakuru bagaragara muri icyo cyaha imiryango itagengwa na leta yita ku bibazo by'abana ikavuga ko aba bana badakwiriye guhabwa akato umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu gakwaya ruberi umunyarwanda uba ku mugabane w'i burayi wasanga ababyeyi bakwiye gusubira kwigisha abana babo za kirazira kuko ababyeyi bamwe basa nk'abikuyeho inshingano zo kurera abenshi ababyeyi ba- bundi bagakwiriye kuremera umwana za kirazira eh, bahereye ku mategeko abantu bagenda batanga eh, navuga nka- nk'itegeko nshinga nagereranya nk'itegeko nshinga mu buzima bwa buri munsi ntabwo bi- gisa nk'aho bi- gifite ubukana kuko eh, abakagombye gutanga izo za kirazira mm, ndetse ari nabo nyubahiriza tegeko mu gucunga ya mategeko ya buri muntu n- ntabwo bahari eh, ku buryo ubuzima bw'abana babo baburekeye eh, abo babasigira mu rugo ndetse abo babasigira mu rugo bo ntibaba barahawe inshingano zo kuza gukora ayo mategeko ahubwo bo baba bara- baraje nabo kwishakira ubuzima bitababuza rero gukora kuvuga ku- ibintu bidakorwa bitabonwa n'abana Mm, ubwo rero wa mwana aba mu makuru atabasha ku- gukorera management kubera ko kurera abana uburara ikindi navuga ni uko nyine izo social media ndetse na televiziyo zacu hari ibintu byinshi zidasansura ubundi hari televiziyo z'abana hakabaho n'amakuru atabasha ku- gukorera management kubera ko imyaka uba ufite utaragera mu myaka y'ubukure nte- ntabwo ibasha kumenya ikidakorwa abantu benshi ntibazi ko habaho ikintu cyitwa protection y'umwana bakamushyiramo icyo bita parental akabona amayimaje ya sexualité atangira kubyitegura mu bibaho ndetse iyo abonye uko bikorwa eh, biba ari u- umuntu aba yabasha kubyifashisha kugira ngo abikore urumva nta muntu uba wakubujije wasigaranye n'abantu mutagira icyo mupfana ikindi nabonye ni uko muri za social media iwacu cyane ntabwo ziri kontorore na leta ababyeyi bakunze gutunga agatoki ko baduhutse ku burere batanga abavuganye n'ijwi rya amerika bo mu karere ka nyaruguru mu ntara y'amajyepfo bavuga ko ntako batagira ahubwo abana muri iki gihe bananiranye abana b'iki gihe ubona ntabwo bashaka gukora baragenda bafite abantu b'abagabo bakuru nibo babashuka cyane ubona aribo babatera inda abana barangije ubu n'iyo mirimo y'ubuhinzi dukora ntabwo bashaka kuyikora ukabona bashaka gushaka amafaranga bayashakiye ahandi abo rero bakabashuka bavuga ati tuzaguha akazi runaka tugiye kugira gutya bakabatwara ababyeyi turavuga tura- tu- mu mugoroba w'ababyeyi turaganira ariko ugasanga n'abana b'ubu nabo babifitemo uruhare njyewe ku giti cyanjye ntabwo ababyeyi twadohotse ariko aba- abana uburere dutanga ntabwo bakibwumva umwana uba wamu- wamukoreye icyo ugomba kumukorera nk'umubyeyi mu bushobozi ufite ariko abana ntibanyurwa n'ibyo ababyeyi babakorera urabona mbere twebwe mu byiruka bya- ryacu iyo wabonaga uko ababyeyi bawe bameze wabiba- wabanaga warabyakiraga ariko umwana uyu munsi nta- nta- uramu- umwenda umuhaye ntawushima abasesengura iki kibazo bemeza ko uburyo abafata ibyemezo ndetse n'imiryango imwe iharanira uburenganzira bw'abana bafatamo iki kibazo aribyo bituma iki kibazo gikomeza kwiyongera umubyeyi wambwiye iki gitekerezo ariko utifuje ko izina rye ritangazwa avuga ko umwana wafashwe ku ngufu ari muto cyane uwabikoze akwiye kubiryozwa mu buryo bukomeye ariko nanone akagaragaza ko umwana umaze guca ubwenge uri hejuru y'imyaka cumi n'ine akwiye kwigishwa ko mu gihe yemeye gukoreshwa imibonano mpuzabitsina hari ingaruka zizamugeraho mu gihe cy'imyaka runaka zirimo ko agomba kurera uwo mwana akaba ahagaritse amashuri uyu mubyeyi utifuje gutangaza umwirondoro we avuga ko ibi byatuma abana nabo batinya rimwe na rimwe bakamenya ko gukora imibonano mpuzabitsina ukiri muto byamugiraho ingaruka ababyeyi bavuga ko ahubwo izi nshingano zavuye ku bana aho usanga n'ababyaye bafite imyaka cumi n'irindwi cumi n'umunani abana babo babatera ba nyina bahakazamo no kuba kandi n'iyo bamaze kubabyara nta nubwo banemera kubarera kenshi nk'ubu dufite ababyeyi bageze muri bangahe basigiwe abana ndumva nko mu mudugudu iwacu nzi ba- nzi batatu bamaze gusigirwa abana wenda nkanjye mumaze imyaka makumyabiri nta- nta- ntabyara ariko urumva ubu hangeze se kumpekesha uruhinja biran- bi- birangoye kandi ngomba no gushaka ibyo babana ibitunga wa muryango umupfakazi wenda wagerageje kwihangana none ukabona umwana kuza agusigiye uruhinja usanga ari ikibazo dufite natwe Mm, byaratuyobeye imibare yatanzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib igaragaza ko ikibazo cyo gusambanya abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka cumi n'umunani kimaze gufata indi ntera rib isobanura ko mu mezi umunani y'uyu mwaka imaze kwakira ibirego by'abana basambanijwe bigera ku gihumbi magana atanu ariko abana b'abakobwa batewe inda imibare igaragazwa na minisiteri y'ubuvuzi cyane cyane ikura ku babyariye ku mavuriro ya leta igaragaza ko abana batewe inda bamaze kurenga ibihumbi cumi na bitanu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru leta y'u rwanda n'ishyirahamwe hsr bizotanga ibyangombwa by'impunzi zirimo n'abarundi ziri mu rwanda bigizwe n'amakarata mashasha ndangampunzi mu kanya twaganiye na jean bosco kw'ibishyatsi ayoboye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya mahama mu rwanda atangura yishura ku kibazo cyo kumenya nimba ayo makarata ahabwa gusa impunzi ziri mu bisagara oya nibaza yuko eh, bagiye uno munsi bageze hano mu nkambi y'iwacu ya mahama nabo nyene baratanguye ikintu cya verification nibaza yuko bariko barabafotora mu minsi iza nabo nyene twese tuzozironka
ako kamaro k'ayo makarata ndangamuntu mu nkuru y'umumenyeshamakuru wacu eh, Pierre Claver niyo nkuru yariko avuga ko zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye Eh, mwoshobora kubisigura kurusha eh, uburyo zishobora gukoreshwamo
yego cyane eh, twaramye kuva mu mbere dusaba yuko eh, tworonka natwe amakarita ndangamunzi indangamunzi kuko arinaga muntu nyine bene igihugu nyine abanyagihugu basanzwe ari abino ariko tugenda turonga amakarite n'indangamuzi rero izo karite zizodufasha cyane kuri byinshi kuko dusanga mu nk'ibikorwa usanga umunyagihugu akoresha kuri karangamuntu nka byinshi usanga n'iyo karite ndangamuzi usanga aricyo kimwe mu bikorwa bitandukanye mu kujya kuguruza konte mu kuza mbega udukorwa dutandukanye dukenera impapuro ushobora gukoresha iyo karata kandi bikagenda neza nk'uko uno munsi tuba dusanzwe dukoresha amapurufe zijya amapuro turonka z'impunzi usanga naho usanga batazemera ariko uno munsi nizamara kuboneka abanyagihugu impunzi tukaba tuzifite zizoduha kugira ngo turondere ibyo twifuza mu mpapuro ziba zikenewe
ni kuko ibyafashe umwanya ni mwe mwabisabye cyane ni icyumviro cyafashwe na leta y'u rwanda na hsr
ni icyumviro cyafashwe na leta y'u rwanda na hsr ariko rero ko babwiye mu nkambi zitandukanye batanguye mu gisagara cya kigali ubwo bajya mu makambi y'abakomani hari amantuzenya abari mu za butare n'ahandi mu ntara bagiye baracaho hose kugira ngo ahari impunzi hose kenshi bagende babafasha ni nacyo gituma uno munsi tubona bari barahereza hano mu nkambi yacu kuko kanatsinda murazi ko n'inkambi irimo abantu benshi babanza kwitegurira rero natwe twasaba mu gusaba ko mwese twoshikirwa kandi twarashikiriwe
iyo karata iravuga ko ishobora gukoreshwa nko mu mabanki no kwa muganga ko ifatanye n'ikarata ya mituweli mu bidusigurira
ni karata ni karata ni indangamunzi ariko ni nk'ikarata ndangamuntu y'umunyarwanda asanzwe wo mu munyagihugu nyine twakiriye rero niyumvira ko mu bikorwa byose byinshi umuntu aza gukora abigaragaza nyine nk'uko umuntu akiri kugaragaza indangamuntu hanyuma agacyo yifuza gukorera reka tuze ku mirongo ya telefone dufise ntawe n'imana uratwumva ndabumva neza uhamagaye urihe ndi mu nkambi ya marawi umuhanda ya zareka ndamubaza none iyo iyo karita ndangampunzi iryofasha ikiri impunzi mu gihe bamwe usanga ata buzi basanzwe bafite yego reka bishyure mu mwishure jean bosco icya mbere nibaza yuko iyo karata izadufasha ikintu kinini kuko mu byo umuntu yajya kurondera hariho umuntu kumbure aba ari mu dukorwa dutandukanye ashobora kujya gusaba no kugura agakonte ko gushyiramo dukeya aronse utwo duhera iyo karata muri banki izofasha koroha kugira bamwakire urashobora kujya kurondera udupapuro tumwe n'utundi umuntu ashobora kuba akeneye urashobora no kuba uriko uratembera utagira ikikuranga nawe urazi ko bigoye ariko iyo karata ni karata ikenewe cyane kuko izofasha byinshi ni mbega ni karata ndangamuntu indangamuntu urazi ko ikenerwa muri byinshi iyo karata rero kuri twebwe tuba indangamuntu ni indangamuntu ariko ishobora kudufasha muri byinshi iravugwa nuko ikoresha ubuhinga bwa none mu kuyikora
yego cyane ni karata ikoreshejwe mu buhinga bugezweho bwa none ni karata ni ukuri umuntu adashobora nka za karata ndangamuntu z'iwacu i burundi bapfa gutora by'ibipapuro ni agakarata keza kandi ni ukuri udashobora kuvunagura uko ubonye ariko umuntu akabungabunga kandi akagatwara bigenze neza n'agakarata keza mu ncamake kandi ni ikarata umuntu adashobora kwigana yego udashobora gusubiramo yego jimmy ari ku murongo wa telefone ni jimmy uratwumva ndabumva neza cyane umunyamakuru jimmy uhamagaye urihe uhamagaye ndi muri repubulika kandi mugaragara ko uri masisi yego ufise ikibazo ubaza umutumire icyiyumviro ushikiriza
ikibazo mbaza umutumire ko ko ayo makarita bayatanga ariko tukaba dufite impungenge y'uko nayo umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora kumurondera byaba bimeze bite ko ko ayo makarita aba abaruye ku buryo ntaho wakwihisha nubwo afitiye akamaro abantu benshi urabona nta kintu na kimwe wakora mu rwanda udafite udafite iyo karita ariko uyifite nabwo bashobora kugukurikirana igihe cyose utababengamiyeho kuri bwa burenganzira duhora tuvuga ibyo byo yakivuga yiye reka bishyure mu mwishyure rero nibaza icya mbere twebwe turi mu nzi mu gihugu cyatwakiriye kandi niba bateguye kwakira kudutegurira indangampunzi nibaza yuko ibyo kutavuga rumwe sinabijya ko cyane ariko ikigira kabiri ni uko imbere izi karita muko uno munsi ziriko zirategurwa iwacu icya mbere ni uko babanza abari umuryango bakaraba ku mwana ageze ku myaka cumi n'itandatu hanyuma bakamenya yuko asanzwe ari mu nkambi hanyuma ubwe ku myaka kandi ari impunzi niwe aba ageze kuronka iyo karata rero niyumvira yuko nta makosa yobamwo kugira ngo umuntu ayironke iyo karata kandi muntu bigoye kugira ngo ujye kuyisubiramo hirya no hino kugira ngo kumbure wikoreshe ibyo ushaka kuyikoresha by'iwawe nicyo numva ni ukwishyura inshuti yanjye yego dufite kandi na evariste evariste ubu uratwumva ku murongo yego ndabumva evariste uri he
n'indi bujumbura yego ikibazo cy'imviro
by'icyiyumviro cyanjye mbona ari byiza kuko mu bisanzwe hajya umuntu yamaze guhunga akava mu gihugu akajya mu kindi ibintu usanga bimugora ariko muga mu gihe habonetse umuntu kuko biba bibonetse n'ikintu kimusahiriza ntawureka kubishima no kubikenguruka ni byiza cyane ni nk'intererano nko gushyigikira nkavuga nti ni byiza cyane ahubwo nibarabe nyine babigire nyine ko atawo bisubiramo cyangwa yigane nk'iyo karata hamba ngo bihave bitera induru usange ari nk'akajagari bigiye mu muco byo bari byiza murakoze yego mutumire muri ayo makarata aravuga ko bamaze kubamo utubazo dukeyi yamara leta ivuga ko izoja mu buryo nk'abantu ngo bari biyandikishije kuyaronka batarayaronka bivugwa ko kumbure amazina yabo yanditswe nabi ku bafite izo mpungenge mubabwire umuntu afite iyo mpungenge leta ntiyoraba neza kubera mu bisanzwe habaye nk'ibintu nk'iyo n'ibyo usanga hari abantu bashaka kuyikita mu bwiza ugasanga bashaka gukoresha ibintu by'ubusuma cyangwa hakajyamo ka mwana wa mama kubera baba babona harimo akarusho icyo nozabo bikorana umutima w'ubwitonzi n'umutima w'urugabo ata bintu by'akajagari byobamo niho usanga bimeze neza aparaporo yo kuvuga ati kuwo ari uw'iwanjye cyangwa ugasanga hagiyemo abatabikwiye ibyo biba biryoshye cyane ariko hagiyemo ababikwiye byoba ari byiza cyane ego dufise jean marie jean marie ku murongo jean marie uratwumva ego ndabumva jean marie uri he ni ubonge mu burundi yego ikibazo icyumviro ugishikiriza ego ariko mu bisanzwe kuko amakonekisiyo yabaye nabi sinabasha kumwumva neza uwo mutumire yego turi ko tuvuga ku makarata mashasha ndangamuntu leta y'u rwanda n'ishyirahamwe hcr biriko bihereza impunzi ziri mu rwanda zigizwe n'abarundi n'abakongomani zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye gome mu bisanzwe burema ngiye numva icyo cyiyumviro cyo bari cyiza cyane kuko urumva birafasha akarusho ku buryo bashobora kumva yuko bose bagira ubwigenge nk'abenegihugu b'aho hantu kuko baba bafite amakarata ashobora kuba baranga hanyuma akabazo nako noca mbwira ko mbaza none ubwo babyutsa bagira nyine ubwo bwigenge bwo kubasha kuba boshohoka nk'ayo makambi bakaza gushaka akazi ngaho mu rwanda murakoze reka bishyure mumwishyure jean bosco ego icyo ni ikintu cya mbere gikuru twabonye ko izo karita zizodufasha kuko n'ubundi akazi utagira icyangombwa kugaragaza urumva ko byari binagoye batamenya uwo uri we ariko izi karata ufite bizogaragara neza yuko ni muri ya nzira nyine twavuga yuko umuntu azogenda kurondera kuko ntazoja gusaba akazi batagusabye igipapuro kimwe cyangwa ikindi ariko kuko uzo ufite indangamunzi uzo ufite ikintu kikuranga bizofasha cyane kugira ngo upiganire isoko hamwe n'abandi amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye dushimire injeniyeri mu buhinga bw'ibyuma na fasirige beyehu yadufasha kwegeranya ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
Hii ni idhaa ya Kiswahili